Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرت ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبر التربي لقي فتوة هردفوت راديو نور الهدى خيساه إيقتوت ديبي إيانات تيسني بروغراما ركتش سناتي في لدتش جالله وهن دورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديبي سان إيانات تيسني أكار ما قديتي ديبي سان دراه تورا ركتش سناتي وبليس خيني توكو أكجو بكين أني جراد لو آه فنفني خيسان جراد hedduun bolola qaba bultii ijaarrachuudhaaf akka umriin nan kunneef garuu tuga namni hoggaanii fi waa abuuru bakkuma rabbiin gartee isarratti dhaabe jala hordofa duuban tala takkaan tan eh, shaashamanne keessa jirtu jaaladhe oduu namaatiin intala takkaan oduu namaatiin haa ta'u argaa tiyyaaniis haa ta'u jaaladhe Wanni jaaladheefis intalti tuni nama rabbi sodaatu. Fuula kiyya kana fuudhu malee namni biraan nan arkin jetti. If qaaleessiti. Islaamummaa irratti. If qaaleessiti rabbiif jecha. Akka gartee mujrimni adda addaa fuula kiyya nan agarra jette. Duuba intala tana karaa hedduuniin akkamittiin isii tana arka je'ee yaalii godhaa ture. Ammoo ittiin milkooyne. namaan bakka buufadhee ija tiyya naa tahiitii isii tanaa dhaqiitii naa laale jiruus hin arkanne. Eh, Duuba tanaaf jechaan odumaan gaa karaan isii tanatti argu odumaan itti yaadu shamarran gariidhaan rabbii wal nu barsiisee akkasitti mee intala tana itti malaa wajji nyaadhaa wajji dhugaadhaa suuraa seenaa ergaa je'eetiin ergadhe. yoon akkasitti akka isin quban qabne suuraa naa haasanii naa ergan maaltu irra jira. Eh, Yaa obboleessa keenya ati eh, ilma islaamaa wanni waa hunda dura be- beekuu qabdu. Odoo arraa akkaawuntiin tee shaashamannee jiraattee maallaqa baafachuu feete achi malee bakka akkaawuntii ati keessaa qabdu achi malee hin jirtu koottuutii galmeessi odoo siin jaanii dheqquun kee dirqama. odoo namaa wajji walloltee dhibdeemtee manni murtiichi ta'e achi siyaamanii achi dheqoon kee dirqama. Odoo namni wadaaja siyaamee takkaahuu waliimaa siyaamanii lakki asuma taa'eetiin finfinnee taa'eetiin shaashamanne ittiin nyaadha yoo jettee waan sammuu namaa keessa seenuu miti. Waan kanaa olitti islaamummaan laalamuu qabdi. Waa hunda dura ilmi namaa gartee ka jiraatuuf islaamummaa fi islaamummaa irra jiraata islaamummaaf jiraata heera ati muslima heeraa seerri kee islaama duba yaa obboleessa keenya heera shari'a islaamummaa keessatti namni lama kan wal fuudhuu fedhe intalaa fi intalaa fi gurbaanis ija isaaniitii walitti dhufanii wal laallachuun funya qurqur isaaniiti. Wal filachuunis fedhinnaa isaaniiti. Akkuma san intalti laallachuun gurbaanis laallachuun. Sagaafaati hannaan suuraa siidhaa fudhatti. Laalchuma ati suuraa sii san agarteetu siif gayaa. Suuraan takkaa nama dulloomsiti, takkaa nama xiqqeessiti, takkaa nama jijjiirti. Gaafa lubbuu keetiif sayyaadde isiin san si arkuun feetu. Duuba kuwanni nama agarsiisu barnoota islaamummaa shari'aa islaamummaa irraa akka ati fagoo jirtuu nama agarsiisa. Tanaaf jecha shari'aa keessatti gurbaan tokko kan fuudhu intalti takka ta heerumtu bakka tiyya tahiiti waan sannaa laali nama sannaa laali uumaa saanaa akeekkadhu haalaa fi amalasaa ibaadaasaa keessa barii naahimu wanni jaan hin jiru. Isin lachuu wal qunnamuun wal arkuun dirqama shari'aan isinirra keesse. Duuba tanaaf jecha bakka suuraa siidhaa ta'isii dulloomsitu takkaati xiqqeessitu muzayyafa jijjiiramtuu hijibaa san arguurra uumaa rabbiin sii uumee isirratti uumeetti si irra arguun irran caalu irra caala. Duba tanaaf jecha wanni sirratti jiru tokkoffatti intala san bakka isiin jirtu dura dhayxee odoo fuula siitiin argaa hin tahin hijaaba isin qabduun bira dhaabbattee dubbisuudha dandeessaa wanni si dhorkaa hin jiru. Dura isii dubbiftee si fuudhuun fedhaa ansii tahee atilleen fuula arkuu baattu isiin si agarti. Si galtee si fuudhuun fedhaa akkamii jetteeni ee hoosiin jette karaa warra isaanii qaceeli. Manguddoo fudhadhu feetu ifi dhaqi. Intala naa kennaa jiin. Gaafa harkadhu siin ja'an intalachi dhayxee laallachuu qabda mana isaaniitti. Mana isaaniitti dhayxee laallachuu qabda. Guyyuma san keessatti laallattu kana hulaa hobusii godhanii ol seentii daqiiqaa lamaa fi sadiin dabarretti hulaa banaa dhiiftee akka hin shakkamne intalaa laallachuu dandeessa. Laallachuu jechuun wajjin nyaachuu wajjiin dhuguu suuraa wal kaafachuu miti. Ijumaan akkanatti ol seentee odoo harkasii illee fuudhuun ta'iin ijumaan isii ilaalu. Yoo isiin si hayyamtee mataallee sii banatte rakkoon hin jiru. Mormaa ol laaluudha dandeessa. Sadeessa bakki ati itti ilaaluu qabdus kaftariyaa fi bakka nyaataa dhugaatii dheeynee wajjin wallaallannaami manuma isin itti dhallatte tikka shari'aatti. Yeroo isii laallattu kana warra isaanii irraa nam tokko abbaas haa ta'u obboleeyyanis haa ta'u nam tokko si bira jiraachuudha qaba yeroo isii laallattu san. Wanni ati laallachuu deemtu bara fuudha siiti. Afreessa eega laallatteen boodatti dubara. karaa rabbii keetii garagaluun sirratti haa jiraattu rabbiin mari'attee yaa rabbiin talataan agartee ani jaaladhe yoo khayrii naa qabaatte diinii fi duniyaa akhiraa duniyaa fi akhirattis yaa rabbi amrii naa laaffisi itti dhajii rakaa lama salaatii du'aa istikhaaraatiin rabbi kee kadhadhu. Shaneessa eega akkasitti agarteen boodatti yoo guyyaa duraan rifeensa siillee arguun dandeenye jettee mamni si jiraate haadha ta'e obboleettii ta'e adaadaa ta'e bakka buufattee ziyaaraa dhaqanii jarri gaha achitti arkuu danda'a mataa sii yoo ta'es waan sirraa irrate waan akkasii sirraa irrate tan silaa ati gartee itti dhaqqabuu hin dandeenye yookiin ati waswaastu dhiiroo mataan sii kuni qaciicamoo luucca jettee yaanni si keessa dhufu yoo jiraatu taate karaa kanaan itti dhaqqabuu dandeessa. Jeheeysa duuba nuti wanni sii dhaamnu. Waa hedduudha addunyaa tanarratti argamee jira. Hijaabaan hin dagamin. Meeqa garteeta hijaaba uffattee deemtu toggaa bakka sanirraa deemte bakka biraatti ta bakka siniimatti isii himanii jira. Hijaaba mana dhiiftee. Sigalee bakka immoo gartee nama namni isii beeku jirutti hijaaba uffattu. Warri akkasitti shamarran gartee ibaadaa kan rabbi sodaatu jiru gurra balleessus lafa guutee jira. Tanaaf jecha dhaamsi nuti sii dhaamnu sani. Iyyannaan itti aantu akka jettu obboleettii teenye takka. Anaa waan bultii jaariinsaa keessa nama kanaan naa tahee je'ee itti yaadee hin jirre biyyaan ani jiru tana keessatti duuba gurbaa tokkoof eeysumni kiyyaa ni kaana godhe. Dhaggeeffadhaame obboleeyyan. Anaa nama dubbisee hin jirre, namaa na dubbisee hin jirre, anaa humaa irraa quban qabne biyyoo tana keessatti eeysumni kiyya ni kaana godhe. Ani immoo gama kiyyaa waan diinirraa waan hin quba qabuus hin jiru intalti takkaa nama laallachuu qabdii gurbaan laallachuu qabaa waan akkanaa barbaachisaas waan hin beeku hin qabu. Anaa miti abbaan kiyyallee waan shari'aa irraa humaan beeku. Garuu eeysumni kiyya kun ifumaana dubbisee abbaan kee nutti bilbilee unuu micciyoo tana abaluu kennaanuun je'ee naan je'e. Akkasitti duuba ni kaana godhe. Yeroo ni kaa godhu kana keessatti tahee moo hin taanellee nan gaafanne. Inumaa yoo dubbachuu ani gartee isarraa hin qaanfadhe eeysuma kiyya kana maal yaada qabda akkam jettaallee nan gaafanne hafuura nakkute gartee kanin silaa waa gaafadhullee. Maaliin godha gaha ni kaana godhee iddoo keenyatti wal fuudhuun argame garuu hammaan isaa wajjii jiraadhu jiraadhe jalaa bate ka'eetiin biyya teenya deebi hoggaan biyya deebi animmoo intala abbaa qabdu abbuma kiyyattiin dhaqee abbaa kan koo yey mee maalu manatti aara qabdaa odoo abbaa kiyya nan gaafatin gurbaan kun sii tahee kana tahee sii tahee mun taanee kanan gaafatin maaliif ni kaana goota maaliif eeysuma kiyyaan ni kaa godhi jettaan. Abbaan kiyya gartee hoggaan yeroo waan kana juun dachiin shir jetteen ni hudhamee illee waan naa deebisu dhabe. Diqqoo cal je'ee yaan intalatiyya wanni ati haasoytu tun na biratti an akka manaa maati an namni niin intalatiyya naa kennaa je'ee sin jirtu namni wakkala dhalleen hin jiru warruma akkas siin juusantu ifuma if biraa uummatee ni kaasi godhe naan je'e. Abbaan kiyya duubaa eega heerumuu kiyya kana beekeen boodatti akka heerumni kun baaxila ta'e ifiifillee deemee nama biraallee shari'aa ulamaa'ii waa takkallee hin gaafanne. Asuma garagalee gurbaa tokko yaamee kun an gurbaa kanaan sii jaaladhe kam jee ee anilleen jaaladhe jennaan ni gilna godhe. Duba gurbaa san anilleen hedduun jaaladhe wal heerumne ilmoollee arganne. Nuti hanga ammaan tanaatti gammachuudhaaf jaalalaa wajjin jirra. Mee yaa nuura hudaa waniin karaa keessan dhufeef qilleensa kana gubbaan an waan adda addaatiin dhagayaa niqaan kiyya ka duraan isumni kiyya na godhe sanii fi abbaan kiyya boodaan na godhe kun akkamii kamtu sirri. Yaa intala teenya islaamummaan ganamarraa gaafa gartee gurbaan dhiiraa fuudha fedhu gaafa intaltinii seeruma feetu dhiiraafis dhalaa fuudhuu danda'u ta shari'aan isaaf halaal gootu rabbiin lafa kaayee ibse. intala dhalaatis ka heerumuu dandeessuu fi ka isiin haa godhuu danda'u rabbiin lafa kaaye duuba. Warri isiin haa godhuu danda'u hanqa xiqqa. Tokkoffatti ka dura abbaa nama inni bakka buufate. Inni yoon jiraanne obboleessa kee ka garaa tokkooti. Sun yoon jiraanne obboleessa kee ka abbaa kan abbaan tokko haadhaan adda addaa. Yoo kun hin jiraanne adeera keeti. Nama eeysuma jedhan hogguma takka illee hoo. yoo warri atirraa dhalatte wakkalatan malee ilmoo namaa takka heerumsiisu hin danda'u an eeysumaa fi hin tahaaf je'ee intala takka ni haa hidhu hin danda'u. Inumaa eeysumaa mi bar adeerri intalaatu obboleessi intalaatu intala ni haa hidhuu hin danda'u yoo abbaan gartee si dhalee isii wakkalee malee. Duba tanaaf jecha eegaa gaajarri foon keetii kun kan atirraa dhalatteehu hayyama abbaa keetiitiin maletti. kase heerumsiisuu hin dandeenye tahan niqaan kee kan eeysumni kee si hidhe san baaxili baaxili baaxili cubbuu cubbuu niqa kijibaati niqa hannaati waan kana akkasitti beeki. Tanaaf jecha gurbaa kanaa wattiin hatattamaan isaa way isarraa adda bahuun dirqama kan keeti karaa rabbii keetii deebi'uun sirratti haa jiraatu. Eega gartee abbaan kee nama biraatii kasii kennu ta'e wanni abbaa kee kanarratti jiru akkanuma lafaa ka'ee nama biraatiif niqaa siidhutti odoon dabarre xurii laguu takkallee ta'u gadaameessaan kee qulqullaa'uudha qaba hamma haraamii fi halaal walitti hin laaqamneef jecha. Tanaaf jecha gaafa gartee qulqullooyteen boodatti namticha gartee abbaan kee si heerumsiiseef kana silaa gaafa inni suni baaxil tahuu beeke culamaa'is gaafatee hatattamaan ni kaasi godhuu dura dhiiga tokko eegee kalammee isaadhaatiif si kennuu ture hagam takka ammoo abbaa keetitti gaafa jaarsa san gurbaa bisa eeysumni keessi kenneef san biraa deemtee gaafa abbaa keetti dheyxee fi gaafa abbaan keenya kaasi godhe jidduutti haga teeyse waa takka illee waan nu ibsite hin qabdu. Yoo ammoo akkuma gurbaa san biraa dhufteen bubbultee xuriin laguutii sitti dhuftee abbaan keechi boodaan kasi kennu ta'e nikaan keessa xiiha rabbi waliin isin haa bulchu. Ammoo dhumarratti wanni gartee ibsa godhuun irraanfanne eeysumni keessan kasi dagesan sigalee waan isa dage maallaqa argate waan fudhatees rabbumaatu isa beeka. Gurbaan si wajji gale sunis jarri kuni gartee sila akka xukumii shari'aatti xiilaadhaan akka gaariitti dhukka isaanirraa kaasutu jiraachuu ture amma immoo xukumiin shari'aata isaan akkas goodu waan hin jirreef jarri kuni. karaa rabbii deebi'anii toobaa qulqullii toobachuun isaan irra jirti jariimaa isirratti hojjetan tanaaf. Ati immoo sii fi fakkaatawwan kee dhalaa cufaahu shamarran nama dhalaa intala musliima taate cufaawwan ni dhaamu. Akkanumatti namni gartee lafaa kee abbaa keetiitu heerumsiisaanuun jedhe nama jiru oduu obboleessa keetillee taateen hayyamin hanga abbaa kee gaafattu. Meeqa garree tan tannumma gurbaan fuudhu gurbummaan fuudhu dagee abbaa keetii sinaa kenne dubbise huunoo ati jaartiti jajja itti galaabar. As gara galtee mi'a fi abbaa kiyyaan gaafadhaa hin jettu sanumaan ni kaaftati kun inni kaa shayxaanaati. Tanaaf shamarran rabbi sodaadhaan dagaminaa jechoota namaa intala tan agartee kunoo eeysumni siidhaa akka godhe dhageeysanii dubbiin hogga alarraa dhuftu abbaa keessan dubbisuun yoo inni hin jiraanne addunyaarra hin jiraanne obboleeyyan keessan. ka wajjin dhalattan dubbisuun isin irratti haa jiraattu hamma gartee wanni kun sirrii moo sirrii miti addaan barattanu. Tanaaf jecha rakkoon akkanaa heddummattee jirti nama irratti hin hirkatinaa ammoo wanni rabbii keenya kadhannu qalbii gartee warreen akkanaa kana islaamummaan isaan biratti fooyyee kana rabbiin faaga gaariirra isaan haa kaayuu jennaan duuba. Iyyannaan itti aantu tawarraa dhaddacha jaalalaati. Akka jettu gaafiin tuni. Obboleessi keenya kun akka jiru dhaggeeffadhaa mi'a. Suudii keessattiin fuudhe. Adduubachi boodaan karaa biyyaatiin deeme. Biyyaan dhaqe. Suudii keessa fuudheeti jaartii isaatiin odoo wajjin jiranii qabame inni biyya deebi'e. Eega biyya deebi'ee anaa fi gartee haati mana kiyyaa waliin walqunnamtii gaarii qabna haasawaan wal hubachii haa ta'u bubbuliinsa keessa iddoo keenyatti arraanni wal dabree. naaf ijaartii tiyya jidduu dubbii waliin deddeeffachuun jidduu argamte. Gaafa kana duuba haati mana kiyya ammoo mana hiiki odoo addan baane naan jette tilifoonaan lakki an siniiku. Haa na hiikuu baattus manni qaadii banaa dhaqee akkaan itti faskii fudhachu anaan beekaa naan jette. Anilleen deebisaan kenneef maal gootaa qaadii dheexee maallaqa achi baaftaa miti laaftuttiin an kunoo siif fixaa. Egaa hiikuma barbaadde siikhi hin jeen. Sihiikhi hin jeen. Guyyaan an akkana jeerraa isiinis gamasiiti. Dilifoonas tilifoonas irraa na hayxee wal qunnamuu dadhabne. Egaan hiikhe boodaan bubbulee sheenaan gartee cimtuun na qabdi. Dhalaan kun akkuma fedhe afaaniin hoggaa arte jetti. Maaliifiin jarjiree jaartiiti hiikaa jeetiin sheenaan guddoon jabduun na qabatte. Meegaa karaa kamiin isii tana harkadha jee sossoha cimaa godhee isuma harkachuu dadhabee duuba. Anaa isiirraa garaa murate yeroo gabaabduu booda ifumaa naa bilbilte. Akkasitti akkam jirta obboleeysa naan jette lakki an obboleeysaa mee bar jaarsuma keetiin jeen lakki ati jaarsa kiyyaa miti ani jaartii teetii miti. wani naafis yidduu walitti hidhaan jiru eegana hiite guyyaa hangana baatii hangana namni baatiin sadii gartee isarra dabartee intala takkaan jaartiitii jechuu hin danda'u. Duba gaha obboleessi keenya kun akka jiru intala tana naafi isii jidduu dachii jiraa manallee bitannee wajjin jaaranne. Ani immoo isiin quban qabduu dachii tanarraa cinaa kuteetiin gurguradhee haajaatti bahee jira. Isiin amma haqa kiyya maharii fi waan haqa kiyyaa maallaqa waliin qabnu san naaqanii naan jetti. Duuba waniin amma ani isin gaafachuu fedhu yaa nuur alhudaa Eh, wanni isiin na biraa qabdu takka mahariidhaa tan dachii waliin qabnu sani waan kana duuba akkuma isiin jirtuttiin guututti kennaaf moo haqasii irraa hin mura. Deebisaan na dhaqqaba. Obboleessa keenya ati ka- musliimaa dhage. Ta duraa rabbii kee galatoonfadhu. Khala- Hafuudhiinsa sii laaffise. Akka lubbuutee tan haraamirraa duroomsituuf. Ammoo fedhii rabbiitiin waan rabbii waan fedheen nama mokkoraa biyyatti deebiti. Isin moo biyya namaa keessatti dhiftee? Akkammoo isin lamaan karaa bilbilaatiin wal qunnamtan halkanii guyyaa ibsanuu gooti. Eega hamata eh, sadiiti eh, iddoo keeysan wal dhabbiin argamte. Iddoo keeysan wal dhabbiin argamte. Duuba wal dhabbii argamte kana keeysatti wanni isiin gartee sirraa barbaadde hiikkaadha. Maaltu hiikkaa kana fidees waan nu ibsite hin qabdu. Hiite gaa. Garuu achi boodaan eh, sheenaansi qabdi. Sheenaansi qabdee intala tana barbaadde itti gahuu dadhabdee rabbiin gama isaatiin oofee si fidee intalti si dubbifte. Haa ta'u waan iddoo keessanii waliin daddeebiftan- daddeeffattan ittuma bira hunnee Eh, hagam takka gaafa gartee ati isii hiitee fi gaafa hiitee fi gaafni isin arra gartee si dubbiftu kun hangam baatimeeqa waa takka waan nu ibsite hin qabtu. Odoo hiikkaan teessun tanumarraa duraa eega walit dhuftanirraa taatee baatii sadii dabruu baatte jaartiitii je'ee jechuu ni dandeeysaan. Ammoo eega gartee baatiin sadii dabarte. yoo hiikkaan keessuun kaduraallee ta'e baatii sadii dabarraan raaja'atu jechuu hin dandeessu. Maharii haarayaa fi nika haarayaa warra isaaniirraa dhayxee fuuta duuba. Ammoo intalti waan isii ilaalu marii tiyyaa fi waan kiyya naa kenni isin jechuun mirga isiiti. Obboleessa keenya dhige ati ifiifuu nama rabbi sodaatu fakkaatta. Haqa sirraa qabdu himti. Guutuun kennaaf moo ir- ir- irruudhaan kennaaf nuun marihatti. Ifumaaf ragaa ofirratti taati. Si dura rabbiitu sirra raga. Wanni gartee nuti siin jennu wanni intalti si gaafachaa jirtus waan haqasiiti. Haqni siidhaa kun akka sirratti deeyinii ta'e beeki. Deeyinii sirra jirtu. Duuba tanaaf jecha wanni siin jennu ta duraa mahariin haqasiiti. Sirratti deeyiniidha yoo isin si dhiifte malee deeyinii siidhaa deeyinii firra galchi. Lammeesska obboleessa keenya yaa gabricha rabbii dachii waliin qabdan san tarraa murtee gurgurte san maallaqa san hisaaba gootee beekuun dirqama sirratti miliyoona ta'us miliyoonaa gad ta'us achi boodaan mana gartee lafa hangarra ijaarte kana warra gartee gatii godhu dallaala kaja'an lamaa sadii fidii meeq- meeqa kun meeqa gatii manni kun gatii meeqa baasaa gaafadhu eega shalaganiin boodetti shalaggii duraatis dhiisii taboodaatis dhiidi- dhiisi jiddugaleetitti eh, akkasi baasutti mana san gurguri maallaqa duraanii kadachii gurgurte sanaas kanaan walitti dabali addaan fudhu. Yeroo addaan fuutu kanaas warra isaanii irraahis si bira jiraachuu qaba warra keessanii irraahis ragaan si bira jiraachuun dirqama. Ammoo yoo gartee maallaqni kee gaafuma sanuu karra guddaa ta'es atis akkuma irra guddaa fudhatta. Yoo kasiidhaa sirra guddaa ta'es akkuma harka guddaatti isiidhaaf kennita. Ammoo duuba eh, tasadee isaadhaa wanni eh, siin jennu obboleessa keenya. Eh, Wanni sirra jabeessinu intala tana ulamaa'ii bakka jirtutti gaa- iyyaa gaafadhu. Yoo hiikkaan ta'e hiikkaan tuni tarraa duraa taate. odoo fuutee warra biraallee qabaatte yoo isiin yoo isiin eh, fedhinnaa ka qabaattu taate si- isii tana fuudhu intala tana deebisi. Intala tana deebisi rakkoon maallaqaa hagartee haqasiitis cufti waliin isiniif hafti irra caalaan wani rabbiin sirraa jaalatu tana hamma dandeessutti intala tana akka isii fuutuu itti yaali. Ammoo hiikkaan isii irra hiite tun asii saniin duratti yoo hiikkaan lama dabarte tuni sadeessaa taate siifoon roobooti isii fuudhuu hin dandeessu haqa sii kenniifi waan biraa tamiitillee yoo jiraatte isii tana ifa manaa godhi jiini wal eebisaa rabbiin tokkichi akka irra caaluu isiniif haa filu isin jenna obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa akka jettu. obboleettii teenye takka ani biyya arabaa keessaan jira warri keenyanaa ala jiru ha oduma nan gaafatinitti fedhinnaa nan gaafatin eh, nama tokko na heerumsiisan namni sun nan beeku anilleen isan beeku woma ajaa'ibaati gaafa duuba nikaa nuu hidhan anaa fi gurbaan na kennaniif wahuma islaama ja'anirra wahuma takka waan beeynu hin qabnu islaamummaarraa maaltu nurratti jira haqni islaamamaa islaamummaadhaa meeqaa arkaanni meeqaa iimaanni meeqaa ihsaanni meeqaa waan takka waan beeynu qabnu anaa fi ininis wahuma salaata ja'an waa takka waan irraa quba qabnu hin qabnu achuma irratti ni kaan godhame amma ani gaa biyyarraa bee Eh, duuba abbaan mana kiyyaa inni biyya jira walumaa galattuu abbaan mana kiyyaa kunii waa namaan irraa illee gammachuu qabuumi haala hamaa nama qabu haala ham- ammeenya isaarra hoggu takka warra keenya arrabsoorraa afaaniin hin qusatu inumaa keessaa hoo haadhatiyya sanbirallee kutee ana na- yeroo na arrabsu ati gartee yaata zinaa dalayduu anaan ja'a yaa obboleeysa ani yoo telefoonaan dhayute na dhabdellee waan ati naan jettu kanarraa qulqulli nama hoggaan yeroo eh, hafurbaafataa dalagaatiyya fixe ani qur'aanaan garee seenaa qur'aanaan baradha rabbiinin sii kakadha akkaan waan ati naan jettu kana takka hin qabne lakki an rabbiin na kakachuu kee hin fedhu maal malee qabrin naa kakadhu adaaba jahannamiin na kakadhu naan- na- naa kakadhu naan ja'a anis waan hin deebisuuf bar waan rabbiin tahiniin kakachuun haraami wani nuti eega ala baane baranne takka tana deebisaan inni naa deebisu hoggaa waan kara islaamummaa kana juun jechaan afaan kiyya kanaan isiniif himu qaanfadhu waan nama ajaa'ibsiisurraa inumaa san cufatti dhiiseetiin waaniin gaafan inni kaana godhatee wajjin gallee biraa deemu kana namtichi kun adda lafan kaa waan hin beekuuf mee san cufa firraa dhiisi salaatuma rabbii hagartee gaafa duraa anis hin salaanne atis hin salaanne san salaatuma rabbii san toobbaa kara rabbii deebiisii salaatiin ja'an inumaa maawa deebisaan saa bara wanni biyyarraa baate salaata barbaada an baane ati quraanaa fi sin baane bar afaan kee walitti qabadhu calcii carraaqqadhu salaataa fi quraana waan jaan dhiisi akkana naan ja'a duba du- gurbaa kana gaa nikaa walin nu godhame anan ga ammaan tana haala kanaanin jira alhamdulillahi an eegaan ala ba'ee waa hedduun faayidaa argadhee rabbi kiyya na uumes baradhee islaamummaa waan taates baradhee mee nama kana ganaa haala kanaa wajjin akkamittiin inni kakkanaati wajjin jiraadhaa. yaa obbaliitii teenya intala islaamaa wanni ati beekuu qabdu siifii fakkaattuun teetis shari'aan islaamummaadha bilisummaa guutuu siif kennite nama tokko gartee yoo heerumuu feete fedhinnaa keetiin dirqama haateetii abbeetiitii miti namticha heerumtu san diinsaatii fi haala amala isaatii fi amaanaa isaa isa duuba iyyaafate naa ta'e dhibbarraa dhibbatti jechuu hoggatti amante sibira dhufee si laallatee atis laallattee inni si laallatee heerumuudhaaf mirga si kenne rabbiin ammoo haadha abbaa irratti haraam callaadha intala takka naman hin feenetti odoo isin gaafanne kennuun ilmallee akkuma san intala nuu si jala- si jaalanne malee hin fuutu jaanii isallee riquun cinquun haadha abbaa irratti haraam ammoo dubbiin tee waan nama ajaa'ibsiifturra bar kasaaraan kasaaraa olii gurbaan si beekuu fi atiis atiis isa beekuu fi wal jaalachuu fi san cufarra wanni si yaachisuu qabu kasaaraan kasaaraa olii waan sirra kutee yaadattee maal ta'uudha qaba siin salaanne isaan salaanne walitti ni kaa'isin hidhu kasaaraan guddoon tana yoo isin lachuu gaafa san keessatti ka ibaadaan qabaanne taate namni hin salaanne kaafira kaafira feetu porotestaantii ta'e feetu ortodoksii ta'e ati gartee kaafira ammoo namni luk tokko kan akkasii wal fuudhe isaa diin hin qabne wal fuudhe yoo deebi'ee karaa rabbii gara gale nikaan saanii ka duraanii sanilleen sahiha taate yoo as gara galanii ibaadaa fi eegalatanii e, islaamummatti galan isaan lachuutuu tawbatanii karaa rabbii gara galan nikaa keessan haaraayin fadha hin jennu E, yoo intalti gurbaa kaafira ka- isaa kufriirra jiru ta- isaan salaanne ibaadaan qabne biraa deemte isiin diin rabbii barattee islaamummaa qabatte wanni isin godhuu qabdu maali gurbaa kana itti bilbiltee obboleessa dhagay akkaataan naa ati itti wal heerumne akkaataan naa ati itti wal fuune gaafasan anilleen hin salaatu attillee hin salaattu takkaa guyya tokko sii sujuudu sin agarre anilleen hin sujuudu si wajjin ammoo eegaanin si biraa deeme akkaan eh, islaamummaan maqaa akkan tahin islaamummaan akka hojii taate tahuu baradhee rabbii kiyya kanaa uumes baradhee ergamaa isaa baradhee qur'aanaan barachaa jira ani gaa amma ibaadaa rabbii qabachaatiin jira kunoo ani guyyaa arraarraa si ilaal guyyaa arraarraa eh, labsa sirra dabarfadhe yoonii fi haala duraan turte san cufarraa tortora adda addaa ka afaan adda addaa islaamummaa irratti haasoytu san cufarraa garagaltee karaa rabbii deebitee islaamummaa qabaatte baatii sadii si kenne baatii sadeen iddaadha guyyaan gartee ani karaa rabbii deebi'e irraa lakkaawwadhe ani iddaa keeysaan jira hamma kana keeysatti yoo ati gartee karaa rabbii na wajjiin itti deebite ani jaartuma teeti ni kan keenya sirri jan ulamaa'iin yoo ammoo baatiin sadii eegaan ani karaa rabbii deebi'e irraa kabaatiin sadii sirra kutte odoo ati hin tawbatin naa ati ani siif horroo bootii beeki akkan sirratti haraam ta'e beeki gaafa san akkan sin gaafannees beeki akkan heerumuu danda'us beeki ani sirraa qulqulli jettee himuufin sirra dirqama ammoo ni kaan gaafa dura isin godhan sun ni kaan sun baaxili atis islaamummaa irra jirtu isinilleen islaamummaa irra jirtu eegammoo ala baatee islaamummaa ta'e qabattee gurbaan hangana kana keessatti waa nama tawbatuun fakkaatu yoo rabbiin isaaf deebi'e malee ati isarraa qulqulleeyte iddaa teetiis fixatte. Kanaaf jecha waan gaafii armaa olitti himtu gartee jaarsi kiyya kun afaaniin baalageedha diin arrabsaa na arrabsaa warra keenya arrabsaa keessaa haadhatiyya kana cufa irraan fakkaatu kana cufa waan takka illee wanni irraa gaafattu hin jirtu inni nuu bakka hin jiru nama bar wajjii waan qaban waan takkarra waliin qaban ka jiran sanii dogongora inni qaburra haasawan wan nuti bakki dubbachaa jirru islaamummaa fi kufri gurbaan mooraa kufrii keessa jira yoo gurbaan kun tawbatee karaa rabbii isaa deebi'e rakkoo inni qabu kan achi booda hima warra irraa dhalattetti haallisaa akkan haallisaa akkan warra keeysan duraas ifumaafuu dubbisi waan ammaan dura naan jechaa turte cufa rabbiin siirra kute eega tawbatte anilleen dhiifama sii godhe waan naan jechaa turte wilii ammoo siin baadhadhu takkittii tana beekii bira kaayyadhu yoo kasitti deebuute jecha isaa fokkataa kan himtu san karaa warra keeysanitti himadhu yoo sirraa adabsiisuu gurbaa kana sirreessuu dadhaban gurbaa feetu faskii qaadii dhayxee barbaaduu dandeessa feetu warri keeysan warra isaanii dubbisee dubbisanii si qulqulleessuudha dandayan duba ammoo ati wanni sirra jiru waan duraan isaa wajji dabarse cufaa hoo rabbii kee kadhadhu akkuma san yaa rabbii yoo agartee namticha kanaa wajjiin jireenyi kiyya kan aakhiraan tiyya baddu taate yaa rabbi addaan mataa nuu qabi ji'iitii rabbii kee galatoonfadhu rabbii kee ka biyyarraa si baasee waa si barsiisee si aflaasisee haala kanarratti rabbiin gartee sirratti haa jabeessu siin jenna siifi fakkaattuu teetillee akkirra caalu warreen jaarsa gartee diin rabbiin qabne ka jiru nyaataa dhugaatii malee quban qabne kanammoo diin isaanii yaachiifne jala jiran cufaahuu rabbiin isaaniif rahmata haa godhu jenna waxattaa naltaqii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa suura qalbeetii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة